Igitabo Intambara ikomeye igice cya cumi na rimwe ubuhakanyi bw'ibikomangoma ubuhamya buruta ubundi bwigeze bubaho ku byerekeye ubugorozi bwabaye ubwakozwe n'abakristu b'ibikomangoma mu budage mu rukiko rw'isipire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu makumyabiri n'icyenda ubutwari kwizera no gushikama kw'abo bantu b'imana byahesheje abantu umudendezo wo kwishyira ukizana mu bitekerezo hashira imyaka magana menshi ubwo buhakanyi bwabo nibwo bwahesheje itorero rivuguruye izina ubuporotesitanti amahame y'iyo nyandiko niyo shingiro ry'ubuporotesitanti igihe cy'akaga gakomeye cyari gitahiye ubugorozi nubwo hari harabayeho itegeko ry'uwomuzi riciraho iteka ruteri ko yataye umurongo w'amategeko kandi rimubuza kwigisha cyangwa kwemera amahame ye kwihangana kw'abemeramana kwakomeje kugaragara mu gihugu uburinzi bw'imana bwakomeje guhinyuza imbaraga yarwanyaga ubutumwa charles quint yari yiyemeje kuzimangatanya ubugorozi nyamara uko yazamuraga ukuboko kwe ngo akubite yagiraga ikimukoma mu nkokora akabireka inshuro nyinshi cyane abantu bagiye batinyuka kurwanya ubupapa bagiye bibona byanze bikunze mu ruhande rwo gutsindwa ariko igihe gikwiriye gisohoye ubwo ingabo z'i Turikiya zari zikomotse ku mupaka w'iburasirazuba aho umwami w'ubufaransa ndetse na papa batari banejejwe no gukomera k'umwami w'abami bashoza intambara maze bibaye bityo mu gihe urugamba rwari rukomeye mu bihugu bituma ubugorozi bubona akito ko gukomera no kurushaho kwamamara ibyegera bya papa bifata umugambi wo guhagarika imipaka ngo bashyire hamwe barwanye abagorozi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu makumyabiri na gatandatu urukiko rw'isipire rwari rwarahaye umudendezo za leta mu byerekeye amadini kugeza ubwo inama nkuru yateranye ariko ubwo akaga kari kagaragaye bigatuma iyo nama iterana umwami w'abami mu mugambi we wo kuzimya ubuyobe yongeye kubitegeka urukiko rw'isipire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu makumyabiri n'icyenda bagombaga kubishoramo n'ibikomangoma mu buryo bw'amahoro bishobotse kugira ngo bange rwose ubugorozi mu gihe ibyo byaba bidahagije umwami w'abami sharire yari yiyemeje gukoresha intwaro abayoboke ba papa bumvise ibyo bibatera akanyamuneza baza ari benshi isipire maze berekana ku mugaragaro urwango bafitiye abagorozi ndetse n'ababashyigikiye nka melanchthon bagira bati twagizwe ibicibwa dufatwa nk'ibishingwe muri iyi si ariko kristo yitaye ku bwoko bwe kandi azaburengera abo mu itorero rivuguruye bari barabujijwe kubwiriza ubutumwa ndetse no mu mazu yabo bwite ariko abantu batuye isipire bari bafite inyota y'ijambo ry'imana nubwo bari barabibujijwe abantu ibihumbi byinshi bazaga buri gitondo n'umugoroba mu materaniro yo gusenga yari agikorerwa muri kiliziya y'umwepiskopi w'isakisi ibyo byihutishije akaga abasirikare bakuru b'ibwami batangariza urukiko bavuga ko iteka ry'isipire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu makumyabiri na gatandatu ryaheshaga umudendezo w'idini ariko kuko bimaze kugaragara ko ryateje umuvurungano bitumye umwami w'abami arikuraho kubw'ububasha n'icyubahiro cye icyo cyemezo gifatiweho kandi giteye ubwoba kirakaza ababwirizabutumwa b'abakristo umwe muri bo agira ati kristo yongeye kujya mu maboko ya kayafa na pirato abanyaroma bongera kuba abantu babi cyane umwe muri abo bayoboke ba papa faber avugana uburakari ati abaturukiya barusha ubwiza abaruteri kuko byibura bo bubahiriza kwiyiriza ubusa naho abaruteri ntibabyitaho niba bikwiye guhitamo ibyanditswe byera n'amakosa ya kera yamenyerewe mu itorero ibya mbere nibyo bikwiriye kurekwa melanchthon ubwo yari mu giterane cy'abantu yagize ati buri munsi faber atera ibuye rishya ababwirizabutumwa kubahiriza imikorere y'amadini byari ikintu cyemewe kandi ubuyobozi bw'ababwirizabutumwa bwari bwiyemeje kurwanirira uburenganzira bwabo Ruteri yari akiri igicibwa kuva igihe cy'iteka ry'iwomzi ntiyashobora kugaragara mu rukiko rw'isipire ariko mu mwanya we yari ahagarariwe na bagenzi be na bamwe mu bakomeye imana yari ihamagariye kumuburanira muri icyo gihe cy'akaga gakomeye igikomangoma federico w'isakise wabaye uwa mbere mu kurinda ruteri yari yarapfuye ariko umuvandimwe we yohani wamusimbuye yari yarakiriye ubugorozi n'umunezero kandi nubwo yari umuyobozi w'umunyamahoro yakoresheje imbaraga nyinshi n'ubutwari mu kurinda inyungu zose zo kwizera ku rundi ruhande abapadiri basabye ubutegetsi bwa za leta bwayobotse ubugorozi ko bemera gucibwa urubanza mu ibanga n'ubupapa ku rundi ruhande abagorozi basabaga umudendezo bari baremerewe mbere ntibashoboraga kwemera ko ubupapa bwigarurira izo leta zari zarakiriye ijambo ry'imana n'umunezero mwinshi maze amaherezo inama yemeza ko aho ubugorozi bwari butaragera iteka ry'iwomuzi rigomba kubahirizwa kandi ko muri izo leta zakiriye ubutumwa niharamuka habaye akaga k'umuvurungano nta bundi bugorozi buzongera kuhemerwa nta ngingo zagiweho impaka zizasubira kuhigishwa nta kizabuza kwizihiza misa kandi ko nta mugatorika w'i roma uzongera kuhahurira n'umuyoboke wa ruteri icyo cyemezo gitorwa n'imbaga nyamwinshi y'abari bagize inama kugira ngo bashimishe abapadiri n'ibyegera bya papa iyo iryo teka riza gushyirwa mu bikorwa ubugorozi ntibwajyaga kugera aho bwari butaramenyekana cyangwa ngo bugire imbaraga aho bwari bumaze kugera umudendezo wo kubwiriza ubutumwa uba warakomwe mu nkokora nta kwihana kwajyaga kwemerwa ubwo abayoboke b'ubugorozi bari bategetswe kwicisha bugufi bakemera batazuyaje ayo mabwiriza n'ibyo batagomba gukora ibyiringiro by'abantu byasaga n'ibiyoyotse kugarura uburyo bwo gusenga bw'ubupapa byari bigiye kugarura byanze bikunze imigenzo n'imihango ya kera noneho igihe kikagera vuba vuba cyo gusenya burundu umurimo n'ubundi wari warahungabanyijwe burundu n'agatsiko k'abakabya kwizera n'amacakubiri igihe itsinda ry'ababwirizabutumwa ryateranaga ngo rijye inama y'icyo bakora bose bari bashobewe bakarebana gusa bibaza bati twakora iki noneho ingaruka zikomeye zari zitegereje kwisuka ku isi mbese abayobozi bakuru b'ubugorozi bajyaga kwemera kubahiriza iryo teka aho byajyaga kuborohera kwishora mu nzira itari ibanogeye mu gihe kandi cy'akaga gakomeye mbega ukuntu byari biruhije kubona impamvu zituma baca bugufi bakemera abayoboke ba ruteri bari baremerewe ibikorwa byo gusenga ubwo burenganzira kandi bwari bwaremerewe n'abandi bemera nkabo ariko bakaba mbere bari baragiye mu myizerere ivuguruwe none se ibyo ntibyari bihagije izindi ngorane bajyaga kuzibukira biyemeza kwisubiraho ni izihe ni muri uruhe rugamba cyangwa ibindi bitazwi kunyuranya nabo byajyaga kubateza ninde uzi icyo ahazaza hashobora kumuzanira mureke twemere amahoro dusingire ishami ry'umwerayo duhabwa na papa maze dukire igisebe cyakomotse ibudage kubw'izo mpamvu zose abagorozi bibazaga bashoboraga kuzishingikirizaho kugira ngo bahindure amatwara yabo nyamara nyuma y'igihe gito bakaba bizaniye kurimbuka ku bw'amahirwe bagerageza kwita cyane ku ihame ibyo byaba bishingiyeho maze bashyira imbere kwizera kwabo iryo hame ryari irihe ryari uburenganzira ubupapa bwihaye bwo guhungabanya umutimanama w'abantu no kubabuza kwishyira ukizana kwabo batari ko se ntibabemereye uburenganzira bwo gusenga n'abayoboke babo ye ariko babyemerewe ari nko kubihanganira bidasanzwe mu iteka ryemejwe ariko si uburenganzira icyo cyemezo cyasobanuraga ko ubutegetsi bugomba gukandamiza ko umutimanama udafite ishingiro ko papa ari umucamanza nyir'ubutungane ku bw'ibyo agomba kubahwa kwemera icyo gitekerezo byari ukwemera ko uburenganzira bw'idini bwashyiriweho umukono isakisi ivuguruye kandi ko ku wundi mugabane umudendezo wo kwishyira ukizana no kwerekana kwizera kuvuguruye byari ibyaha bihanishwa gushyirwa mu nzu y'imbohe cyangwa gutwikwa mbese uburenganzira bw'idini bwashoboraga kwemerwa bikurikije akarere gusa mbese umuntu yabona ko ubugorozi bwari bugeze ku ntambwe ya nyuma kandi ko ahantu hose ubupapa buganje bugomba guhoraho iteka abafite kwizera kuvuguruye bashoboraga se kwihandagaza bakavuga ko amaraso y'abantu ibihumbi yamenetse kubera iryo teka mu bihugu by'ubugatolika bagombaga koko gupfa icyo gihe byaba ari ukugambanira umurimo w'ibwirizabutumwa bwiza n'umudendezo w'ubukristo ahubwo bakwemera guhara igihugu cyabo ibyubahiro ndetse n'ubuzima bwabo niko kuvuga bati twanga iryo teka kuko mu bintu byo kubahiriza umutimanama gukurikiza ubwinshi bw'abantu si ngombwa abagize inama nshingamategeko bavuze ko ubudage bugomba gutanga amahoro kugira ngo iteka ryo kubahana mu byo gusenga ritagira ikirihungabanya kandi ko kurikuraho byateza imvururu n'amacakubiri mu bantu baravuga bati inama ntifite ubundi bushobozi uretse kubahiriza umudendezo wo gusenga kugeza igihe cy'inama nkuru kurinda icyahungabanya umudendezo wo gusenga niyo nshingano ya leta kandi aho niho ubushobozi bwayo bugarukira mu byerekeye idini ubutegetsi bwa leta bwose bw'icyo gihe bugerageza kugoreka no kuremereza amategeko y'idini bwabaga butatiye amahame y'ukuri ku bw'ibyo rero imfura z'ababwirizabutumwa zabyanze mu kinyabupfura abayoboke ba papa biyemeza noneho guhana bihanukiriye icyo bitaga kwikomeza mu mutwe batangirira mu guteza amacakubiri mu bayoboke b'ubugorozi no gucecekesha abanyantege nke abayobozi b'imidugudu yigenga bararikirwa kuza mu nama kugira ngo babemeze kwifatanya nabo muri icyo cyemezo mbere yo kubyemera basaba igihe ariko biba iby'ubusa mu gihe batoreraga icyo cyemezo abageze hafi cya kabiri bose bajya mu ruhande rw'abagorozi abatemeye guhara uburenganzira bwabo bwo gusenga n'umudendezo wo gutekereza ku giti cyabo bari bazi neza ko uko kwanga kwajyaga kubazanira ahazaza hatari heza kuko bazanegurwa bagasuzugurwa ndetse bakabarenganya umwe mu ntumwa yagize ati igikwiriye ni uguhakana ijambo ry'imana bitaba ibyo ni ugutwikwa umwami frederico wari uhagarariye umwami w'abami mu nama abona ko iteka rizateza amacakubiri akomeye niba batabashije kwemeza ibikomangoma kuryemera no kurishyigikira ni ukwagerageza gukoresha uburyo bushobotse bwose mu mahoro ngo abemeze azi neza ko aramutse akoresheje imbaraga mu bantu nk'abo ahubwo byabatera kurushaho kubikomeraho abasaba kwemera iteka abizeza rwose ko kuryemera ari byo byiza kuko byashimisha umwami w'abami ariko abo bantu b'indahemuka bari bazi ubutegetsi bukomeye buruta ubw'ibikomangoma by'isi ubwo ari bwo nuko baramusubiza bati tuzakomeza kubaha umwami w'abami mu bintu byose bishobora kuzana amahoro kandi bihesha imana icyubahiro mu maso y'abagize inama umwami atangaza ko iteka rigiye gushyirwa mu mategeko y'ubutegetsi rigatangazwa mu nyandiko zikwirakwizwa hose mu gihugu kandi ko icyo umugorozi n'inshuti ze bashigaje gukora ari ukwemera kwicisha bugufi bakayoboka icyemezo cy'abantu nyamwinshi amaze kuvuga atyo asohoka mu nteko adahaye amahirwe na make abagorozi ngo bagire icyo basubiza byabaye iby'ubusa kumwoherereza bamwingingira kugaruka kuko yabashubije irya nyuma ababwira ati ibyo ni ikintu cyarangiye igisigaye ni uko bisubiraho gusa umugabane umwe w'abantu b'ibyegera by'umwami bari bazi neza ko ibikomangoma by'abakirisitu byemeye inyandiko z'ibyanditswe byera nk'aho ari zo nkuru zikwiriye kubahwa kuruta amategeko n'ibyifuzo by'abantu kandi bari bazi ko kwemera ayo mahame bishobora guhirika ubutegetsi bwa papa nyamara kuko abantu benshi muri icyo gihe bitaga ku bigaragara gusa kubwo kwishakira kurebwa neza baratinyukaga bakavuga ko uruhande rw'abagorozi ari ruto nta ngufu mu gihe uruhande rw'ubupapa ari rwo rufite ingufu iyo abagorozi bajya guhabwa uburyo bwo kuvuga ntibari kuba abanyantege nke nk'uko abapapa babitekerezaga nyamara nubwo bari bake mu mubare kandi batumvikana n'ubupapa bari bafite isoko ikomeye y'imbaraga ijambo ry'imana ni ryo mucamanza w'icyemezo cy'inama kandi umwami w'abami akaba n'umukiza niwe mucamanza mukuru w'umwami w'abami w'ubudage nk'uko ferdinand atemeye kugira icyo avuga kuri uko kwemezwa n'umutimanama ibikomangoma byiyemeje kugira icyo bikora adahari no kwereka inteko batajuyaje uburakari bwabo inyandiko ikomeye cyane kandi idasanzwe irategurwa maze ishyikirizwa inama imbere y'imana umuremyi wacu wenyine imana idahinduka kandi umukiza w'abantu uzatubera umucamanza igihe nikigera n'imbere y'abantu n'ibiremwa byose dukoresheje iyi nyandiko duhakanye ko tutazemera cyangwa ngo twifatanye uko byamera kose ari twe cyangwa abacu n'abadukomokaho iteka ryemejwe cyangwa ibintu ibyo ari byo byose binyuranyije n'ubushake bw'imana n'ijambo ryayo n'umutimanama wacu kubwo gukiza ubugingo bwacu twavuga iki niba twemeye iteka nk'iryo rinyuranyije n'ijambo ry'imana kandi imana ihamagarira umuntu kuyimenya twaba tudafite umudendezo wo kwakira impano yo kumenya imana nta nyigisho zakitwa iz'ukuri niba zigisha ibinyuranye n'ijambo ry'imana imana itubuza kugira izindi nyigisho zigishwa kuko ijambo ryayo ubwaryo ryisobanura umurongo umwe ugasobanurwa n'indi mirongo isobanutse neza icyo gitabo cyera bibiliya mu buryo bwose ni ingenzi ku mukristu kuko kimworohereza kandi kikamukura mu mwijima nuko rero kubw'ubuntu bw'imana twemera ko tudakwiriye guhindura kuko ikibwiriza gitunganye kandi cyonyine rukumbi gituruka gusa mu ijambo ryayo nk'uko ibyanditswe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya ntacyo twongereye cyarivuguruza iryo jambo ni ryo kuri ryonyine ni ryo shingiro ry'amahame yose n'ubugingo ntirigira iherezo kandi ntiribeshye uryubakiraho azatsinda imbaraga zose z'umwanzi ariko ibyiratwa by'abantu byose bihabanye naryo bizahinyuka biba ubusa imbere y'imana ngizi impamvu tudashobora kwemera kwikorera umutwaro batugerekaho kandi twiringiye ko nyakubahwa umwami w'abami nk'umuntu w'imana kandi w'umukristo azaturengera mu bituremereye byose twiteguye kumuha w'ubwe kandi namwe mwese icyubahiro urukundo kuko ari byo dusabwa nk'abaturage beza b'indahemuka abagize inama batinyishwa n'iryo jambo abenshi barakazwa no gutinyuka kw'abo bahakanye ahazaza habo bahabonaga umwijima no gushidikanya amacakubiri intambara amaraso azameneka babibona nk'ibidashobora guhagarikwa ariko abagorozi kuko bari biringiye ukuri kwabo kandi bishingikirije ku maboko y'isumba byose bari bafite ubutwari bashikamye ubuhakanyi ntibwemereraga ibikomangoma by'icyo gihe uburenganzira bwo gushyiraho amategeko ku byerekeranye n'imibereho y'abantu n'imana ariko iby'abahanuzi n'intumwa bikavuga biti ni byiza kubaha imana kuruta abantu ntibyemeraga ububasha itorero ryiha maze bushyiraho ihame ridakuka rivuga ko inyigisho y'abantu yose igomba gushingira ku bubasha bw'imana ibikomangoma byari byaranze ukwishyira hejuru kw'abantu ahubwo byerereza kristu nk'umukuru w'itorero n'ijambo rye ko ari ryo rikuru rikwiriye kwigishwa gusa imbaraga ikomoka mu kumvira umutimanama iba ari yihabwa umwanya uruta imbaraga ya leta kandi ubushobozi bw'ibyanditswe byera buruta ubw'itorero rigaragarira amaso icyubahiro cy'ikamba rya kristu kiruta cyane icyubahiro cy'ikamba rya papa cyangwa iry'umwami w'abami ibikomangoma by'ababwirizabutumwa byiyemeza kwerura ku mugaragaro ko byemeye inyigisho z'ukuri bumvaga bidahagije gusa kubyemera no kubyubaha ahubwo ari na ngombwa kwigisha ijambo ry'imana muri icyo gihe kandi biyama abapadiri n'abacamanza kubyivangamo ubuhakanyi bwabereye isipire bwabaye igihamya gitangaje cy'intege nke ziri mu kwihanganirana mu gusenga kandi byerekana uburenganzira bugenewe abantu bose bwo gusenga imana bakurikije ijwi ry'umutimanama wabo ubuhamya bwabo bwari bwakozwe bwandikwa mu bitekerezo by'abantu ibihumbi kandi bwandikwa mu bitabo byo mu ijuru aho nta muntu ufite ubushobozi bwo kubisiba ubudage bwose bwigishijwe ubutumwa bwemera nta shiti ubwo buhakanyi nk'igihamya cyo kwizera ahantu hose bahabonaga ubwo buhamya nk'isezerano ry'igihe cyiza kuruta ibyo bigeze bagira umwe mu bikomangoma yabwiye abo bahakanyi b'isipire ati icyampa ngo imana nyiri ubushobozi bwose ibagirire ubuntu ibashoboze kuyivugana imbaraga nta gutinya kandi ngo ibakomeze muri ubwo bukristo kugeza umunsi w'imperuka iyo ubugorozi bugeraho bugahagarara bumaze kugera ahantu runaka kugira ngo bubone abayoboke benshi bwari kuba butatiye ubudahemuka ku mana kandi bwigiriye nabi kuko bwajyaga gusenyuka nta kabuza ibyabaye kuri abo bagorozi b'indahemuka bikubiyemo icyigisho ku bazabaho bose mu myaka izakurikiraho uburyo bw'ubugome satani yagiye akoresha arwanya imana n'ijambo ryayo ntibwahindutse kugeza n'uyu munsi aracyarwanya ko ibyanditswe byera byaba umuyobozi w'ubuzima bw'abantu nk'uko yabigenje mu kinyejana cya cumi na gatandatu muri iyi minsi yacu abantu bitandukanije cyane n'amahame n'inyigisho ze kandi rwose bakeneye kugaruka bagakurikiza amahame shingiro ya bibiliya nk'uko abaporotesitanti babigenje kandi bibiliya yonyine ikababera umuyobozi n'ishingiro ryo kwizera satani aracyakoresha uburyo bwose afite kugira ngo akureho umudendezo wo kwihitiramo gusenga imbaraga irwanya kirisito antikristo yatsinzwe n'abaporotesitanti isipire iracyashakashaka kugaruka ifite ubukana burushije ubwa mbere kugira ngo yigarurire ibyo yajimije komatana n'ijambo ry'imana nk'uko byagaragaye mu gihe cy'ubugorozi nibwo buryo bwonyine bw'ibyiringiro by'ubugorozi aho isipire abaporotesitanti bahabonye ibimenyetso by'akaga ariko banahabonye ibimenyetso bibereka ko ukuboko k'uwiteka kuramburiye kurinda abamukiranukira icyo gihe nibwo melanchton yashoreye bwangu grineus amunyuza mu tuyira tw'isipire amugeza ku ruzi line maze amutegeka kurwambuka atazuyaje Grineus biramutangaza maze yifuza kumenya impamvu zitumye agomba guhunga byahutihuti Melanchthon aramusubiza ati umusaza ufite ishusho idasanzwe w'umunyacyubahiro kandi ntashoboye kumenya uwo ari we yansanze arambwira ati mu kanya gato Ferdinand arohereza abasirikare bo gufata Grineus Melanchthon rero yashakaga ko inshuti ye yakizwa no kwambuka uruzi aho abanzi be batazi ko yaba ari igihe yamubonaga amaze kugera hakurya yaranezerewe aravuga ati imana ishimwe ko ucitse imitego y'abagome bahora banezezwa no kuvusha amaraso y'abatariho urubanza Grineus yari yaragiranye ubucuti n'umudogiteri w'ubupapa ufite impano zitangaje ariko yumvise kimwe mu bibwirizwa bye aramusanga amwingingira kutishora mu ntambara irwanya ubutumwa bwiza uwo muyoboke w'umupapa ntiyamwereka uburakari bwe ariko yihutira gusanga umwami amusaba uburenganzira bwo gufata uwo muporotesitanti igihe Melanchthon yari agarutse mu icumbi rye yabwiwe ko amaze kugenda intumwa zaje gufata Grineus zaje kumushaka hose mu nzu maze arushaho guhimbaza Imana kuko ariyo yarinze inshuti ye yamwoherereje marayika kugira ngo amuburire ubugorozi bwagombaga kurushaho kugirira akamaro abakomeye bo ku isi bya bikomangoma bibwiriza ubutumwa Ferdinand yanze gutega amatwi byagombaga bidatinze kwiregurira imbere y'umwami w'abami n'imbere y'inteko y'abakomeye mu nzego z'itorero na leta kugira ngo amacakubiri yari yarateje umuvurungano mu bwami ahagarikwe sharire wa gatanu atumiza inama i Augsburg kandi avuga ko ari we ubwe uzayiyoborera abayobozi b'ubuporotesitanti nabo baratumirwa muri iyo nama akaga gakomeye kari gategereje ubugorozi ariko abayoboke babwo bari bafite ibyiringiro mu mana bituma badatinya gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza abajyanama b'umwepiskopi w'isakise bamusaba ko atazahinguka mu nama bati ntibyaba ari ukwigerezaho kujya gufunganwa n'umwanzi ukomeye mu mudugudu ariko abandi bagiraga bati niba ibikomangoma byitwaye neza n'ubutwari nta kabuza umurimo w'imana uzatsinda ruteri yagize ati imana irakiranuka ntabwo izadutererana umwepiskopi ahagurukana n'ibyegera bye agiye Augsburg abantu bose bari bazi akaga kabugarije maze bajyayo bababaye kandi bacitse intege ariko ruteri arabaherekeza agera i Coburg abakomeresha kwizera kwe aririmba indirimbo ihimbaza imana yahimbye mu gihe cy'urugendo ati imana niyo murengezi mu kumviriza injyana y'uwo muzika ibyari bibabaje byabavagamo imitima igasubizwamo intege ibikomangoma byayobotse ubugorozi byari byiyemeje gutegura inyandiko igaragaza mu buryo burambuye ingingo zishyigikiye kwizera kwabo bifashishije ibihamya bivuye mu byanditswe byera kugira ngo babyereke inama uwo muri mushinga wa rutere na bagenzi be iyo nyandiko imaze gutegurwa yemerwa n'abaporotesitanti nk'igihamya cyo kwizera kwabo maze bateranira hamwe kugira ngo bayishakire izina ry'ingenzi icyo gihe cyari igihe gikomeye ku baporotesitanti abagorozi bitaga cyane ku kwirinda kuvanga iby'umurimo wabo n'ibibazo bya politike bakabona ko ubugorozi butagombye kugira ikindi buhindura mu bantu kidakomotse mu ijambo ry'imana ubwo bari bagiye gushyira umukono kuri iyo nyandiko y'ubuhamya melanchthon yitambikamo aravuga ati ibi bireba abizi iby'iyobokamana n'abagabura gutanga iyi nyandiko naho abandi mubarekera ibindi bihe bikomeye bizaza kuri iyi si umwepiskopa aramusubiza ati iby'imana ishaka aba ari byo bibaho ntimumpeze kuko niyemeje gukora ibyo mbona ko bitunganye ntitaye ku ikamba ryanjye niteguye guhamya umukiza ingofero n'ikanzu by'umwepiskopi ntibindutira umusaraba wa kristo amaze kuvuga atyo aratambuka ashyiraho umukono igikomangoma cy'ihanalt afashe ikaramu ye abanza kuvuga ati niba nyir'icyubahiro yesu kristo umukiza wanjye abishaka niteguye gusiga byose no gutanga ubuzima bwanjye nkihutira kwakira ikamba rihoraho amaze gushyiraho umukono arongera ati nahitamo gusiga ingabo zanjye n'ubutegetsi bwa leta nahitamo gusiga igihugu cya ba data na sogokuru nkagenda nitwaje ikibando mu ntoki aho kwemera andi mahame atanditse muri iyi nyandiko nguko uko kwizera n'ubutwari bw'abo bantu b'imana byari bimeze umunsi wo kubonana n'umwami w'abamuragira Charles Kent yari yicaye ku ntebe ye y'ubwami azengurutswe n'ibyegera bye n'ibikomangoma yakira abo baporotesitanti ubuhamya bwo kwizera kwabo busomerwa imbere y'inama muri iryo teraniro ry'abantu ubutumwa bwiza buravugwa n'amakosa y'itorero rya papa arerekanwa uwo munsi wahawe izina riwukwiriye ngo umunsi mukuru w'ubugorozi umwe mu minsi myiza yabayeho mu mateka y'ubukristo ndetse no mu bantu hari hashize imyaka runaka umupadiri w'Wittenberg yitabye wenyine urukiko rw'i Worms none ubu bwo hari hitabye ibikomangoma n'abakomeye bo mu gihugu Luteri yari yarabujijwe kwitaba i Augsburg ariko ntibyatumye atahaba kubw'amagambo ye n'amasengesho yaranditse ati mfite umunezero mwinshi kubwo kugira amahirwe yo kubaho mu gihe cya kristu yererezwa mu ruhame n'abanyacyubahiro bahamya kwizera kwabo mu nteko y'abantu ibyo biruzuza ibivugwa n'ibyanditswe byera ngo nzavugira imbere y'abami ibyo wahamije ne gukorwa n'isoni mu gihe cya pawulo ubutumwa bwamufungishije bwajyanywe mu bikomangoma n'abakomeye mu midugudu y'ibwami mu buryo busa n'ubu nanone muri iki gihe iby'umwami w'abami yabuzanije kwigisha kuri aritari byigishijwe mu bundi buryo mu ngoro y'umwami inyigisha abantu benshi bibwiraga ko zidakwiriye no kwigishwa abantu boroheje cyane mu rugo mu buryo butangaje zarimo kwigishwa kandi zitegewe amatwi n'abanyabwenge n'ibyegera by'umwami abami n'ibyegera nibo bari bateze amatwi kandi ibikomangoma byambaye amakamba ku mitwe nibo bari ababwiriza maze ikibwirizwa cyari ubutumwa bw'ukuri bw'imana umwanditsi yagize ati kuva igihe cy'intumwa ntihigeze habaho umurimo w'ingenzi cyangwa ubuhamya bw'ingirakamaro nk'ubwa yesu kirisito umwepiskopi umwe yigeze avuga ati ibyo ruteri yavuze byose ni ukuri ntidushobora kubihakana wabona impamvu zo guhinyuza iby'igikomangoma n'abantu be bemera ibyo byabajijwe na baviyeri igikomangoma gikuru abaza dogiteri eke nuko dogiteri eke aramusubiza ati ntibishoboka ku nyandiko z'abakurambere n'abahanuzi ariko birashoboka ku nyandiko za ba padiri n'inama icyo gikomangoma gikuru kiramusubiza kiti ndabyumva neza icyo ushaka kuvuga abaruteri ku bwanyu bakurikiza ibyanditswe naho twe turi ku ruhande ibikomangoma bimwe byo mu budage byemera kwakira kwizera k'ubuporotesitanti umwami w'abamubwe nawe aza kwemeza ko inyandiko z'ubuporotesitanti ari iz'ukuri iyo nyandiko yo kwemera ibyaha iza gusobanurwa mu ndimi nyinshi ikwirakwizwa mu burayi bwose maze yemerwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi mu binyejana byakurikiranye nk'igihamya cyo kwizera kwabo imana ntijya abagaragu bayo bayikorera bakiranuka mu murimo mu gihe abatware n'abafite ubushobozi n'imyuka mibi yo mu kirere cyo mu ijuru ikoraniye hamwe kubarwanya imana ntiyibagirwa abagaragu bayo iyaba amaso yabo yahwezaga bajyaga kubona ibihamya bigaragaza yuko imana iri kumwe nabo kandi bafasha nk'uko yabigiriye abahanuzi ba kera igihe umugaragu w'umuhanuzi risa yasabye shebuja kureba ubwinshi bw'abanzi bari babugarije bababujije amahoro umuhanuzi yasenze uwiteka ati uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose risa ingabo zo mu ijuru zari zigose umuntu w'imana ngo zimurinde uko niko abamarayika barindaga abagaragu b'imana mu gihe cy'ubugorozi rimwe mu mabwiriza ruteri yabujijwe gukoresha nuko atagombaga gukoresha imbaraga kugira ngo arwanirire ubugorozi cyangwa ngo yitwaze intwaro iyo yabonaga ubutumwa bwiza bwakirwa kandi buvugwa n'ibikomangoma by'ibwami byaramunezezaga ariko igihe batekerezaga kurema ishyirahamwe hagati yabo yarababwiye ati inyigisho z'ubutumwa bwiza zirwanirirwa n'imana ubwayo uko abantu barushaho kwitaza icyo gikorwa niko ububasha bw'imana burushaho kubagaragarira kubwe impungenge zose politike yose yatekerezwa byaba ari ibishingiye ku bwoba kandi biganisha ku gutsindwa ubwo abanzi bakomeye bari bunze ubumwe ngo barwanye kwizera kuvuguruye ruteri yaranditse ati satani ararakaye cyane abayobozi b'itorero bayobye nibo bamukorera maze bagafatanya kuturwanya turarikira abantu kwisunga ingoma y'imana kubwo kwizera no gusenga kugira ngo abanzi bacu nibamara gutsindwa n'umwuka w'imana babone ko nta kindi bakora uretse kuduha amahoro icyo dukeneye kuruta ibindi ni ugusenga abantu bakwiriye gusobanukirwa ko ubu ngubu tugeramiwe n'inkota kubw'uburakari bw'umwanzi twese turarikiwe gusenga hanyuma agiye kuvuga iby'ishyirahamwe ryatekerejwe n'ibikomangoma by'abagorozi aravuga ati intwaro iruta izindi ikwiriye gukoreshwa muri iyi ntambara ni inkota y'umwuka yandikira igikomangoma cy'isakisi ati ntidushobora kwemera ishyirahamwe nk'iryo kuko umutimanama wacu utabitwemerera twahitamo gupfa inshuro icumi aho kubona ubutumwa buvusha amaraso nubwo byaba igitonyanga kimwe umurimo wacu ni ukwemera tukaba nk'intama zijyanywe mu ibagiro umusaraba wa kirisitu niwo ntangarugero rwacu nyakubahwa ntimugire ikibatera ubwoba ibyo amasengesho yacu azakora biruta cyane iby'ubwirasi bw'abanzi bacu buzakora twitondere gusa ko amaboko yacu atanduzwa no kuvusha amaraso y'abavandimwe bacu umwami w'abami naramuka ategetse ko badushyikiriza inkiko twiteguye kwitaba nta wundi ushobora kurengera ukwizera kwacu kuko ari urubanza rwo gupfa no gukira umuntu wese agomba kwiburanira imana yategetse abagaragu bayo kuyubakira nuko rero nta mbaraga irwanya imana ishobora gukuraho inkuta yishyiriyeho amasengesho yo mu rwiherero yazaniye abayasengaga imbaraga yahungabanije isi mu gihe cy'ubugorozi bukomeye aho niho abagaragu b'imana bifitiye amahoro bashinze ikirenge cyabo mu masezerano yayo mu gihe cy'amakimbirane i Augsburg ruteri yamaraga amasaha atatu asenga buri munsi kandi agatoranya amasaha y'igihe cyiza kugira ngo yige yumvikaniraga mu cyumba cye bwite asenga imana mu magambo yo kwambaza no gutinya n'ibyiringiro akaba nk'uvugana n'inshuti magara agira ati tuzi neza ko uri umubyeyi wacu n'imana yacu kandi ko utazabura gukiza abana bawe akarengane kuko akaga tugafatanyije uyu murimo ni uwawe kandi ni wowe watwemeje kuwuzamo mana yacu turengere yandikiye meranshitoni wari uremerewe cyane n'agahinda n'ubwoba ati amahoro muri kirisita abane nawe ngize nti muri kirisita ntabwo ari mu isi amen sinkunda rwose kubona ushenguwe n'agahinda niba umurimo dukora atari uw'ukuri dukwiriye kuwuvamo niba ari uw'ukuri kuki twahangara kubeshyira amasezerano y'umuyobozi wacu duhumuriza ngo twisinzirire nta bwoba kirisita ntazigera abura kuboneka mu murimo wo gukiranuka n'ukuri kirisita ariho kandi azahoraho none icyadutera ubwoba ni iki buri gihe imana yumva gutaka kw'abagaragu bayo yahaye ibikomangoma n'amabwiriza ubuntu n'ubutwari byo guhagararira ukuri muri iyi si y'umwijima umukiza aravuga ati dore ndashyira muri siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi kandi uryizera ntazakorwa n'isoni abagorozi b'abaporotesitanti bubatse kuri kirisito nuko rero amarembo y'inzugi z'ikuzimu ni ubusa kuri bo zimu ni ubusa kuri bo zimu ni ubusa kuri bo zimu ni ubusa